iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu nkambi y'impunzi ya mahama mu rwanda haravugwa ikibazo cy'abana b'abakobwa batwita bakiri bato urareba nyine turi hano turi impunzi ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanjye ashobora kugenda mu giturage agakorera amahera je ntashoboye kujayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera agaca yemera nyine agakuramo inda uwo ni umwe mu barundikazi bahungiye mu rwanda iyo nkuru n'izindi zirimo indwara ya ebola ivugwa mu gihugu cya uganda ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere y'uko tujya mu karere k'ibiyaga bigari reka mugenzi wacu aloise bigirimana abanze atugezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi aloise indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri sudani zashikirije ko zemeye guhagarika kugarariza ubutegetsi n'imyiyerekano bagasubira kuganira n'abategetsi ba gisirikare barongoye igihugu mu ntumbero yo gushinga leta mfatakibanza ku rundi ruhande akanama ka gisirikare karongoye igihugu nako nyene kemeye kubohora imbohe za politike ibyo bikaba byashyikirijwe n'intumwa idasanzwe ya etiyopiya mahmud dirire mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i kartumu ejo ku munsi wa kabiri amenyesha kandi ko impande zose ko ari zibiri zemeye gusubira mu biganiro vuba ku kwegurira ubutegetsi leta ya gisivire ibiganiro kuri leta mfatakibanza yari yemewe byahagaze inyuma yo kutumvikana ku ruhande ruzogira ijambo rya nyuma muri ubwo butegetsi abimukira b'abanye venezuela bashika kuri mirongo itatu barabuzwe irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi buriko buragana mu izinga rya kurakawo nk'uko byashyikirijwe n'umushingamateka muri venezuela ejo ku munsi wa kabiri ubwo bwato bwahagurutse kuwa gatanu buva mu buraruko bushira uburengero butwaye abantu bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu na batanu nk'uko umushingamateka louis stefaneri yavyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ku makuru avuga ko yahawe n'imiryango yabo bubaye ubwato bwa gatatu butwaye abimukira bo muri venezuela bwibiye kuva mu kwezi guheze aho abantu bashika mirongo umunani gushika ubu batazwi irengero leta y'ubutaliyano yifuza ko ubwato bwinjiza mu mazi yabwo abimukira budahawe uruhusha bukatirwa amande hamwe n'ibindi bihano ruhasha birimwo kubwambura bene bwo umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati akaba n'icegera c'umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyane mateo salvini yatangaje iyo nteguro y'iryo tegeko ejo ku munsi wa kabiri mu nama nshingamateka byitezwe ko ifise n'amahirwe menshi yo kuryemeza iryo tegeko mu gihe ryo kwemezwa ryoba rihaye uburenganzira ubutaliyano kwikora ku bakozi bihisha mu banyagihugu kugira basome urusaku mu ntumbero yo gusambura imirwi y'abinjiza abimukira no kumviriza ibiganiro byabo mu mpisho amazinga hamwe n'ibivuko by'ubutaliyano byamye ari ryo shikiro rya mbere ry'abimukira bava muri afurika y'uburaruko baciye mu ibahari mediterane bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya igipolisi cy'ubwongereza carafashe umukuru w'umugambwe ukomeye muri pakisitani ku vyaha yagirizwa vyo guhamagarira abanyagihugu mu gihugu ciwe kwihanira ku nguvu artafe hussein yashinze umugambwe mutahida kuwami movement yafatiwe ku muhana iwe i londres ejo ku munsi wa kabiri uwo munyepolitike w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko afise n'ubwenegihugu bw'ubwongereza ari muri ico gihugu kuva ahunze leta ya pakistani igihe yariko irasambura umugambwe wiwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri abategetsi ba pakistani bashikirije ko muri uyo mwaka basambuye amakambi uwo mugambwe wari warashinze yo kuborezamwo igufa no kwica abatavuga rumwe nabo banegura ibitagenda neza muri ico gihugu leta ya irani nayo yararekuye umugwizatunga w'umunyalibani yarafunzwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yagirizwa kuba maneko wa leta z'ubumwe za amerika nizare zaka asanzwe afise n'uburenganzira bwo kuba muri amerika yarekuwe ejo ku munsi wa kabiri acafata indege yihuta imujana i beyirute muri libani nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane muri irane golamsene ismaili zaka yari yaciwe gufungwa imyaka cumi n'amande y'imiliyoni zine z'amadolari y'abanyamerika yagirizwa ibikorwa bibangamira leta ya irani yagirizwa kugiranira imigenderanire yo hafi na amerika
arakoze aloise bigirimana imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika twumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo ni ku mirongo ya makumyabiri na gatanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi no kutwumva munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru avugwa mu karere kuri iyi saha reka tuyahere mu gihugu cya uganda aho minisiteri y'ubuzima imaze kwemeza ko umwana w'umuhungu w'imyaka itanu wamenyekanye ku munsi w'ejo ko arwaye indwara ya ebola yamaze kwitaba imana kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi wiriwe neza aho ngaho i kampala muri uganda bahizi uranyuva
mwiriwe mwiriwe neza bahizi iyi nkuru y'uko uyu mwana w'imyaka itanu w'umuhungu wamenyekanye ku munsi w'ejo ko yanduye indwara ya ebola yamaze gupfa mwayemeza
ego minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu hamwe n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi bamaze kubyemeza ko uwo mwana w'imyaka itanu yitabye imana niko baraye batangaje ko ebola yadutse mu gihugu cya uganda umwana w'imyaka itanu rero akaba yari ari kumwe na nyina bava muri congo aho uwo nyina ari ukavukire wa congo ariko washatse muri uganda bakaba bari bagiye muri congo gushingura sekuru w'uwo mwana ariko bakagaruka mu gihugu n'abantu bane bo muri uwo muryango bose bakinjira muri uganda bivuze ko n'abo bantu bane bose barimo gukurikiranwa kureba ko bafite ubwo burwayi ahubwo andi makuru yemeza ko nyine babiri muri abo bantu bane bo bakuweho amaraso kujya kuyapima mu kigo gikuru gishinzwe gupima virusi hano entebe nabo abo babiri bamaze kwemezwa ko banduye ebola bivuze ko bimaze kuba abantu batatu muri uganda banduye n'ubwo burwayi bwa ebola ariko umwe muri bo uwo mwana w'imyaka itanu we akaba yamaze kwitaba imana hanyuma se wakwibutsa abumva ijwi rya amerika hari hashize igihe kingana iki abo bantu bambutse bavuye muri congo binjira mu gihugu cya uganda banyuze mu karere k'uburengerazuba bwa uganda ahitwa kasese
yego binjiriye ku mupaka wa bwera uhanye urubibi na uganda ku itariki cumi n'imwe z'uku kwezi aho neza ubundi ku wa mbere bava muri congo ariko ngo bakimara kwinjira ntabwo binjiye ku mupaka uzwi kuko mu busanzwe kuvaho congo hamenyekanye ko ari icyorezo cya ebola uganda hise ishyira ingamba ku mipaka yose zituma abantu binjira mu gihugu abo bantu baciye ku mpande z'umupaka ariko nanone abashinzwe kurwanya icyorezo cya ebola muri congo bahise bamenyesha bagenzi babo muri uganda ko hari abantu bakekwa kuba binjiye mu gihugu ko bagomba gukurikiranwa na ni muri urwo rwego abo bantu bakurikiranywe bakamyeho bari bagiye ndetse umwana warwaye nawe akajya ku ivuriro aho niho babamenye bose n'umuryango we bamenya ko bari baturutse muri congo batangira gukurikiranwa ubu ngubu leta ya uganda irimo irakora iki kuko si ubwa mbere ikibazo cyangwa se indwara ya ebola ah, yigaragaje muri icyo gihugu
nibyo koko edi si ubwa mbere kuko eh, mu myaka ishize iki- icyorezo cya ebola cyagiye cyaduka muri iki gihugu ndetse inshuro zirenga kuri eshatu ariko kikarwanywa vuba vuba kitarasakara ngo kimareho abantu benshi Ah, kandi mu uganda kuri ubu muri muri aka karere niyo ifite ubumenyi buhagije mu- mu- cyane cyane mu guhe- mu- mu kurwanya ebola na ifite ikigo gikomeye gishobora gupima ebola mu buryo bwihuse kugira ngo imenyekane ko ariyo akanaba ariyo mpamvu bashobora kuyi- kuyihasha ariko mu cyegeranyo cyasohowe na minisiteri eh, y'ubuzima yerekana ko bagi- bagiye gukomeza ingamba zo gukingira abantu ku mupaka wa kasese cyane cyane abantu bari mu rwego rwo kuvura kuko ibikorwa byo gukingira byari byaratangiye ariko noneho ko bagiye kubyagurana cyane cyane kubera ko iki cyorezo cyabonetse mu gihugu ubwo kandi nanone bakaba bongeye ah, ibikorwa ku mipaka yose ihanyuriwe na uganda ah, kom- kongera kongera kongera ibipimo by'abantu bongera bijya muri uganda no kwi- no- no- no kwi- no kwi- kwigisha abantu ku bijyanye n'ubwo burwayi bwa ebola ignatius bahizi komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru ubwo uzayitugezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha ndagushimiye
murakoze cyane arakoze ignatius bahizi hagati aho minisiteri y'ubuzima mu gihugu cya- cy'u rwanda ah, yamaze gusohora itangazo yibutsa abanyarwanda ko umuco w'isuku gukaraba n'isabune n'amazi kwirinda ingendo mu bice bivugwamo icyorezo cya ebola kwirinda kurya inyama z'inyamaswa zipfishije gutanga amakuru ku bajyanama b'ubuzima bizakomeza kubarinda ibyorezo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu burundi icyivugo cy'igihugu ari cyo ubumwe ibikorwa amajyambere cyaba kirimo gusimbuzwa imana umwami uburundi abanyapolitike bamwe bamwe bavuga ko ibi ari intego ya perezida pierre nkurunziza yo kuguma ku butegetsi ariko visi perezida w'igihugu gaston sindimwo yongeye kwemerera ijwi rya amerika ko perezida nkurunziza atazivuguruza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza uri i nairobi muri kenya ubu hatari hake mu gihugu harimwo n'ukuntu hatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo c'uburundi co kuva kuri repubulika ya mbere ari c'ubumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa imana umwami burundi iki civugo gishasha nico ku ngoma ya cami bamwe mu banyepolitike nka frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu babona muri iki civugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana inzira ya mbere ni iyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba mu bwoba ibyo si ibintu byo kubesha uganire n'umurundi uwo ari we wese ari mu gihugu urabona ko ubwoba ari ikintu cya mbere kiriko kirakoreshwa na nkuru nziza kugira ashobore kuguma ku butegetsi ubucamanza bwarahoze buca imanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka intumbero igira kabiri ni iyo gukenesha abarundi ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba canke basaba bamusaba kugira bashobore kuronka ikirirenza inzira igira gatatu kandi ari nayo ihambaye ni ibijanye n'ivy'imana yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko imana ngo ihawe ikibanza ca mbere gushira imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera imana nimuve muri iki gihugu kandi mu gihugu ntihaba gusa bemera ntushobora guhatira abantu kwemera ivyo wemera wewe mu ntwaro za repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu ariko ubu naho arimo aravuga ati imana yampaye twibonaniye yantumye ko nza kurongora uburundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'imana ntibivangana bimaze kuvangana burya rero igihugu kiba giye gutabagara mubagitabagaza icegera ca mbere ca perezida nkurunziza asanga shebuja atarimwo gasitose ndimwo yabibwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye jewe sinimugama senderetede umukuru w'igihugu ni umugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi namaze kumugenzura kenshi ni uko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu petero nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikiringo kindi kandi azoherekeza uzo musubirira none mumushaka iki abamenyesha amakuru mushaka umuzana atabishaka mugafond ibi mugafond ibi mama wanje umugore muzozana n'abakazana n'abuzukuru umukuru w'igihugu yarabibabwiye ijambo umukuru w'igihugu yavuze ntarivuga atagiye atagihweje ntarivuga atarigenduje atarabye ibi n'ibi n'ibi ni umukuru w'igihugu avuze biba ari itegeko mu gihugu iryo tegeko ntirinyurwa Charles Nditije arongoye umugambi w'ipronu utemewe n'ubutegetsi afatira ku kundi bwirizwa nshingiro rishasha ryatuburusha abahoze abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo c'umukuru w'igihugu ikava kuri itanu ikaja ku ndwi arabashize agati mu ryinyo mbere harimwo n'amakungu bakavuga ati ko nkurunziza atazokwitoza naho nyine nta wuzi ko atazokwitoza je ku bwanje nibaza yuko azokwitoza ibyo tubona ingene arahindura iryo bwirizwa shingiro hemeye kugira ngo barihindurire abandi naho nkurunziza yewe ugenda ntagira abantu rero bihenda na gatonya bamvuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangiza uturora ivyiyumviro vyiwe naca gituma akura ibintu vy'ubumwe kuko vy'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu ntibashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze nta terambere rishoboka nta majambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ivyo vy'ubumwe ivyo vy'ibikorwa ivyo vy'amajambere yimikije ivyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore kutwicarako atacamira naco gituma rero mwene izo nyifato ari inyifato zo kwiyamiriza kuko zizogeza uburundi habi uwarondera kuba umwami kandi ejo bundi yaravuze neza ati burya a mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi zisangira igicu ayo majambo perezida nkunziza yavuze ariko yigisha mu gikoranire c'umugambwe cndfdd mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ku mugwa mukuru igitega ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkuba zibiri zisangira igicu nico ko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha niko ndababwira subiramo umuntu ntango wumve uhoraho abarira nkuru nziza yego yego ati barira abarundi abanye bari ngaha guhera kuri abaye bari ngaha
bankoranirize amashikanwa koranya amashikanwa naho hakiri abatarashira amakenga mu ntango z'ukwa gatandatu umwaka uheze ashikiriza ibwirizwa nshingiro rishasha perezida nkunziza yatangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshirikira umukandida azokwizerwa n'umugambi wiwe cnddfdd asanzwe abereye imboneza yamaho eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika urukiko rw'ubujurire mu rwanda rwatangiye kumva urubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare rukurikiranyemo liyotona joel mutabazi na bagenzi be uyu musirikare wahoze mu barinda umukuru w'igihugu mu byo aregwa harimo gushaka kwica perezida kagame ibyaha byose arabihakana agasaba gufungurwa by'agateganyo kubera uburwayi ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa liyetona juberi mutabazi wahoze mu mutwe w'abasirikare barinda perezida w'u rwanda paul kagame yagaragaye mu rukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'impeta za gisirikare yunganiwe n'abanyamategeko babiri umwitegereje aragaragara mu ntege nkeya hagaragaye kandi abo bareganwa bagera mu munani nabo bari mu mpuzankano y'icyatsi hafi ya bose wabonaga ko zari nshya barinzwe bikomeye ni mu rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha bwa gisirikare rubakurikiranyeho ibyaha by'iterabwoba gushaka kwivugana umukuru w'u rwanda kagame n'ibindi ku isonga liyetona mutabazi ufatwa nka kizigenza w'itsinda mu bihumbi bibiri na cumi na kane urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha umunani rumukatira igihano cyo guhera mu munyururu yazamuye inzitizi yo gusaba gufungurwa by'agateganya bishingira ku mpamvu zitandukanye aravuga ko kubera uburwayi byaba byiza kumurekura by'agateganya akajya kwiyitaho akivuza liyetona mutabazi yabwiye urukiko rw'ubujurire ko arwaye indwara zitandukanye zitandukanye zirimo n'izidakira ku buryo hari n'izo yirinze kuvugira mu ruhame zimwe mu zo yavuze zirimo indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa iperitansiyo indwara y'umwijima izwi nka hepatite n'indwara y'amaso avuga ko yagiriwe ubuntu na gereza imufunze hari abaganga bajya bamukurikirana gusa ngo umusirikare ushinzwe iperereza ntatuma ashobora kubona ibyemezo bya muganga ndetse n'imiti yamwandikiye avuga ko yandikiwe imiti na muganga maze gereza imufunziza kuyihagarika mu gihe cy'imyaka ibiri kandi bitemejwe na muganga yabwiye umucamanza kandi ko imwe mu mpamvu yamuteye kutarangiza imyanzuro y'ubujurire ari uko arwaye amaso atabona kugeza n'aho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi muganga yemeje ko akwiye indorerwamo liyetona mutabazi akavuga ko indwara arwaye zikomeye zikeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye ku kijyanye n'imibereho ye yo muri gereza yakunze gushaka gutinda hari ku mucamanza ntamworohere kuko abifata nko gutandukira atarabishyize mu mwanzuro liyetona mutabazi yavuze ko afunzwe mu buryo bubi ati si imibereho ikwiye umuntu mfungiye mu kumba gato ka beto ka metero imwe na metero imwe na mirongo inani urugi rwa metero ebyiri katagira idirishya karimo amakamera ati si ugusebya inzego n'imana yo mu ijoro irabireba yakomeje agira ati kungiraho ni ugufungura inzugi enye banyinjizamo saa kumi n'imwe z'umugoroba bakazankuramo saa kumi n'ebyiri z'undi munsi ati ubwiherero buri muri ako kumba byaba ibikomeye n'ibyoroshye mbirangiriza mu kadobo kawe mu bampaye imbona nkubone mu rukiko liyetona mutabazi yerekanye umwe mu basirikare bamurinda ko yigeze kumufungira mu musarani ku kijyanye n'amafunguro ahabwa muri gereza aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindurira bakamuha akawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe ubuse abaturage bose bose ntibarya kawunga ni ikibazo umucamanza yabajije liyetona mutabazi nawe ati njyewe sindi abaturage bose nkurikije uburwayi bwanjye liyetona mutabazi arasanga uburyo afunzwemo butemewe n'amategeko kuko ngo icyo yise ibyago arimo ku mpuzandengo ya mirongo cyenda ku ijana bituruka ku hantu afungiwe Maître Jean Dodier Amani umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko ari ihame ko umuntu aba mu bandi agasanga ari inshingano za gereza gufungira liyetona mutabaza ahantu haboneye aho kuba wenyine ariko urukiko rwamubajije niba yaba yarageze aho liyetona mutabaza afungiwe maze rumubwira ko atazi ibyo arusaba Maître Mukamusoni nawe aravuga ko aho liyetona mutabaza afungiwe ari ikigo cya gisirikare atari gereza arasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare mu gihe yahanwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemejwe n'amategeko Maître Mukamusoni avuga ko niyo asuye uwo yunganira i Kanombe adahabwa ubwisanzure bwo kuganira nawe ku buryo ngo bihitiramo kwiganirira iby'ijambo ry'Imana aravuga ko abarinzwe ku buryo bibangamira ubwisanzure bwe n'ubwuregwa kandi ngo bikanabangamira ibanga rye ry'akazi aramusabira gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku bindi byemezo byagiye bifatwa ku manza zitandukanye nk'urwabo kwa rwigaro rw'umunyamategeko peter erinda n'izindi bafunguwe ku mpamvu z'uburwayi umucamanza yabajije liyetona mutabazi niba yarasabye muganga icyangombwa kimwemerera indyo yihariye yavuze ko niyo agiye kwa muganga kubera amarangamutima ya bamwe mu bamuvura bamubwira amagambo atari meza ngo baba bavuga bati dore mutabazi rya shyano rya gashyantare batesi y'isi ya nterahamwe yateraga ibisasu yahakanye ko atari interahamwe kandi ko yarwanye nazo kuva ku myaka cumi n'itanu azize umushinjacyaha kapiteni nzakamwite yabwiye urukiko ko nta kibazo cyo kwivuza gihari kuri liyetona mutabazi yamwibukije ko agomba kumenya ko afunzwe gisirikare bityo ko igihe bamuherekeje kwa muganga ari uko byagenwe yavuze ko yaba liyetona mutabazi n'abamwunganira batigeze basaba ko akeneye indyo yihariye kandi ko igihe babisabira muganga akabyemeza gereza yabimuha kuko bavuga ko arya ibigori na kawunga muri gereza kapiteni nzakamwita umushinja nabwo yamwibukije ko babisangiye igihe kinini bakiri mu ishyamba na nyuma yaho kandi ko bitigeze bitera uburwayi uregwa ku kato liyetona mutabazi yita ko afungiwemo kamuteye uburwayi bukomeye kapiteni nzakamwita avuga ko abamwunganira bagombye kuba barabishyize mu myanzuro y'ubujurire kandi ko bagombaga kujya kubaza militari hari polisi imufunze ikabitangaho ibisobanuro byananirana hakiyambazwa amategeko ubushinjacyaha bukavuga ko zimwe mu manza bashingiraho basaba ko liyetona mutabazi yafungurwa by'agateganyo ntaho zihuriye n'urwe kuko ngo akurikiranyweho ibyaha by'ubugome ntashobora gufungurwa urukiko rwategetse ko ubushinjacyaha bukurikirana ikibazo cyo kumubonera indorerwamo kugira ngo bitazakomeza kudindiza urubanza bwemeye ko bitarenze icyumweru araba yazibonye muri rubanza ku rwego rwa mbere abaregwa bageraga kuri cumi na batandatu gusa kugeza ubu hasigayemo abantu icyenda ikindi gishya cyumvikanye muri rubanza kuri uyu munsi wa mbere warwo mu bujurire benshi mu basigaye baburanye bahakana ibyaha ku rwego rwa mbere mu myanzuro y'ubujurire bwabo barabyemera barangajwe imbere na demo binosa karisa nawe wahoze ari mu itsinda ry'abasirikare barinda perezida kagame icyemezo cy'urukiko kuri izi nzitizi zatanzwe na liyetona juweri mutabazi kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa gatandatu ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya mahama hakomeje kuvugwa ikibazo cy'abakobwa benshi batwara inda batifuje haravugwa kandi ikibazo cy'abasore bishora mu biyobyabwenge minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda ivuga ko bahagurukiye kurwanya icyo kibazo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika Pierre claver niyo nkuru nyine ashobora kuyitwara kubera imibereho yamucanze ubu ni umwigeme ari imbere yanjye akiri muto atarashikana imyaka cumi n'umunani ahetse umwana w'amezi atatu yamubyaye atarubaka ugwiwe icyo yita inda itifujwe ubukene n'imibereho mibi niyo ntandaro y'izo nda urareba nyine turi hano turi impunzi ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanjye ashobora kugenda mu giturage agakora amahera jewe ntashoboye kujyayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera Eh, agaca yemera nyine agakuramo inda Eh, ni benshi boze nk'abangaba ni benshi cyane bararenga nka mirongo itatu iruhande yiwe hari abandi bakobwa babiri nabo nyene bahetse abana nabo banse kuvugira kuri mikoro y'ijwi ry'amerika bemera ko nabo nyene bavyaye muri ubwo buryo aba bakenyezi nabo babarusha imyaka gato nabo nyene barazi ko ico kibazo cabaye ndanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama barazitwara mu nyene hatari nawe urabyumva ni ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi ariko n- nk'abakobwa bazitwara ni ba bandi nyene ba- bahendesha nk'amajana atanu majana atatu kugira ngo nabo baronke kuntu bobaho abakobwa nyine baragenda iyo o bakabonana n'abaga- n'abahungu kandi abo bahungu ni ukubahenda bamara kubahenda ubwo bakabahenda nyine bakabatera inda ashobora kuba avuga ati gewe n'ubundi ngire mfe n'ubundi ngire mfe n'inzara reka nde- ndondeze uburyo nohendana Ama- ugasanga yandi arayitwaye adafise n'iyo azoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanka n'aba basore bavuga ko bashiki babo bavyara ku bwinshi kandi batarubaka izabo bashiki bacu vurema ngaha rero nabo barageramiwe imagine nk'umukobwa afise nk'imyaka hafi nka cumi n'ine cumi n'itanu ukabona umwana afise inda ari kuja gupimisha inda kwa muganga atari ibintu twebwe twari dusanzwe tuzi vurema bya- natwe biranaturenga benshi bagavanamwo inda ukabona umwana aciye aja no kwa muganga arapfuye n'ubwa mbere je nari impunzi nta kazoza turimo turabona sinzi nta kazoza reka duhe nk'akarorero nk'abakobwa urabona bari- batwara inda ku bwinshi ikibazo kihari urashobora kubaza umuntu eske wowe kurimo uravyara turi no mu bibazo te kazoza ni akahe ngo rega ngo ibi ngo ushobora ngo kubitumwa n'umuntu agenda akabimukorera akamusigira nk'igihumbi akagura igicupa cyo kwisiga c'amavuta akakubwira ati narose uwundi muntu ampereza iki- ibihumbi bibiri naguze agapira cyangwa akagura agasabuni twebwe ngaha baduha isabuni zitanu zikatumaza amezi atanu ndazi nawe umesura woga ayo masabuni ntiyo kumaza amezi atanu Nk'ab- nk'abantu b'abakobwa urazi bakenera ibintu byinshi byo kugira bagire isuku rero niwo mwanya yamara n'abo basore barugarijwe n'ubundi buhumbu bwo kunywa ibiyayuramutwe nk'inzoga canke urumogi abasore benshi vurema biyahuza kubera iki biyahuza ibiyayuramutwe kubera inzara benshi oya mw'ivyo biyayuramutwe ba- bi- baja kwiyahuza inzoga kubera iki kubera inzara baba bafise baravuga ati none se noja kurya iki noja gu- nobaho gute reka ngende kunywa amayoga reka nje kunywa ibivyo canke ngo babafunze Eh, barabinywa hari igihe babibuza no ngaha mu nkambi ariko baguma babizana nyene barangwa nyine ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga numva nyine ko atari byiza kuba bona binywa mbese baba bakwiye kunywa ibyo abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana ba- baragira ibintu byinshi nyine nawe atari wowe utokwifuza kuba wona bibona uyu wewe aradondagura ibiyayuramutwe bakunze kwihereza ziganirwa heza waragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubo zonyene n'ukanyoye nawe nyene aba yi- bavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye utwara komite iserukira izo mpunzi pasiteri jean bosco kwibishatse avuga ko inzego zose zo muri iyo kambi zahagurukiye ico kibazo c'ubuhumbu mu nkambi ahantu hari abantu kandi hugaye ntibibura tuko turagerageza uko bimeze kose kugira ngo hirya no hino mu makaritsiye mu makominote abantu babamwo nicyo kintu cya mbere dukora kugira ngo tugerageze turabe yuko abana bacu dufise kuko mu ncamake nibwo burundi bw'ejo mu gihugu cyacu dutegerezwa guproteja abana bacu uko bishoboka kugira ngo izo nda z'indaro ibyo biyobyabwenge ibyo bintu byose ubona yuko bishobora kubazanira ingorane rero turanashimira cyane inzego zacu z'umutekano z'igihugu cyatwakiriye tugashimira cyane eh, n'abayobozi turi kumwana kuko icyo kintu turagifashanyamwo mu kubica ubwo rugamba n'ishirahamwe mpuzamakungu haser mu rwanda ryemeza ko rizona rukorana n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu no mu kwitaho abahuye n'ivyo bibazo vyo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye ingwara zidakira zitandukanye zica mu bihimba vy'irondoka ico gikorwa n'ubushikiranganji bushinzwe ibikorwa vy'ubutabazi minema ari nabwo bujejwe impunzi mu rwanda bwaragihagurukiye imahama bukorana n'inzego zitandukanye harimwo abajejwe amagara y'abantu abaremesha kiya imiryango n'abaserukira abandi igihe cyose habaye inama ihuza impunzi ivyo bibazo ntibisiba kuvugwa mu ntumbero yo kuvyirinda iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu igice kinini cabo kigizwe n'ugwaruka Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika ni no kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeyo wegeranyije aya makuru muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umunsi mwiza